hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people today's video is about Tinubu my people hmm not be small thing o a lot of people don't they ask this question why Tinubu decided to go for muslim muslim ticket now Tinubu the same time e dey waka up and down to make sure say e explain to people. say see the reason why im choose shetima as im vice president now okay a lot of people come dey talk. say how many pastor place na tinubu wan go to go dey clear himself and the same time wey e dey clear himself say see why im choose um, shetima for vice president The same time still dey look for how people go still vote for am for this coming election now tinubu go meet bishop wey be say e dey let di pipo dey understand say e choose shetima no be say na threat to di christian pipo say e choose shetima for reason because of better nigeria now a lot of pipo dey talk, say dem don dey see tinubu dey go visit bishop dem dey go visit different pipo so right now tinubu go still meet one on other set of bishop He can't go meet another bishop for pentecostal church my people say e know make them confuse all the, all the christian make they join hand together vote for am for coming election Because why e no mean any battle for the christian people. no be say dem wan set the christian people up make they enter their trap no all waiting one be say better nigeria say e no dey think about religion religion got nothing to do with dis eh, position wey be say e wan achieve e wan make sure say e do good job for the nigerian citizen now my people, people come dey talk say di one wey be say you dey waka go far far place why you no start from your own pastors for yoruba land whether all these pastors for yoruba land don finish abi your own people no still support you why be say na only from the other tribe na you dey always to go meet to go do wetin to go tell dem make dem dey vote for you now a lot of people wey be say dem dey reason this one because many people feel say this bishop wey be say he he he accept the visit of tinubu give tinubu ear to talk to eh, wey give tinubu ear wey tinubu talk put now many of them come dey reason sabi this bishop don collect egunjeni abi this bishop don collect bribe now people dey reason am but just that tinubu na explain na e dey explain to people to let them know say e wan become president make di christian people make them no fear make dem put all this religion matter make dem put am for under shoe say im own mission im own plan no be to go go against di christian pipo or to use am as a threat to di christian pipo and i know say many pipo dey fear because of wetin dey happen right now wey many things dey happen between di christian and di muslim for north side my pipo now a lot of pipo dey tok say for yoruba land we get pastor adeboye and we get oda pastors wey dem fit speak for tinubu say dem wan support tinubu why all these people are not coming out to support Tinubu with their full chest. Why Tinubu said they go all this bishop place where it's supposed to start from home because they thought the charity beginning at home. Why Tinubu not start from home? Why Tinubu decided to the long leg they go far far place instead of starting from home? Now a lot of people they talk say different bishop where Tinubu don't meet now they don't many but they never see where Tinubu meet Yoruba pastors, whether they for Southwest, some they for Lagos, other na Abeokuta. They never see anyone where the picture the trend. Uh, maybe na old picture, but not be this recent one about this coming election. So people call it us. I be bishop, I be pastors, all those holy, they don't finish for Yoruba land. Why be say tinubu dey go fair go dey meet all those other outsider one wey e no go dey meet all dis one say maybe dem no support am with full chest abi e sick maybe e wan meet dem e book appointment with dem dem refuse am to come we no come know because as we take dey see so e be like say because a lot of yoruba people don come after this pastor adeboye well well wey dem don fair drag am so many e be like say dis pastor adeboye now wan come dey shift body say If fit go welcome tinubu and I know say many yoruba people want oduduwa nation and yoruba people will want oduduwa nation so many of them, they angry say pastor adeboye and all those pastor kumuyi people will be say dem dey for high high position to speak about the separation of nigeria They know they speak about am they only dey welcome politician maybe na that one na come teach this pastor adeboye lesson say ah make i no carry body near tinubu too much o because if i carry body near tinubu too much for this coming election may dem no come drag am back to back my people. now this occur dey shock many people say if the yoruba pastors and the yoruba woli or whatever never support tinubu wey dem never see di picture the trend for social media why tinubu dey go force dis muslim muslim ticket for oda tribe bishop head say e no really make sense for me Oh, i no really see anything wey wrong in it but pipo una know say the way a lot of people take dey reason something and e dey different from other people take dey reason so everybody with their own opinion because a lot of people don really bash this bishop say why e go uh, welcome tinubu because inside many picture wey dem take you go see una go see where the bishop dey smile dey hold tinubu and that mean say im don accept the muslim muslim ticket so a lot of people, a lot of christians dey tok say make the same bishop make dem not because of their pocket make dem force muslim muslim ticket for their own neck because dem no no go fit force dem make dem dey vote say because now their eyes don open hmm my people make i read wetin tinubu talk. Uh, to uh, wey tell this wey tell this bishop dem to let dem understand say na shetima im choose o im no wan choose another person apart from uh, shetima presidential candidate of the ruling all progressive congress apc asiwaju bola ahmed tinubu meet with some christian clerics under of the pentecostal bishop forum of northern Nigerian. At the meeting, Tinubu disclosed that his choice of a former governor of Borno State, Kashim Shettima, was not a threat to the Christian community. He added that his decision was based on competency and not religion consideration adding that only competency can resolve the political and socio-economic challenges in nigeria now a lot of people no believe tinubu for this world because of many things. wey be say e don happen and people dey really dey talk say abi ah, because of say osinbajo no win this ticket of this dis eh, osinbajo no win dis eh, primary election ticket na im make adeboye no dey support tinubu abi ah, because of that one becos una know say Adeboye and Osibanjo and im wife dem be like this five and six maybe a lot of people dey talk say people dey reason say happy na because of that one na um, pastor adeboye dey do everything to separate himself comot for where tinubu dey Mm -hmm. because me I'm not sure say na because of say yoruba pipo fair dey drag am say you know, they put mouth for waiting the apple for yoruba land all di attack or the kpeme wey the dey people, he never one time come outside to say he won't address the issue say he won't come outside to say he won't really address the matter so people, people feel say why why adeboye pastor adeboye no dey support am with im full chest now because of say eh, osinbajo no win because that time na see the same na pastor adeboye na dey give osinbajo mind say e go win even if tinubu o na put osinbajo for that position o e no mean say this one na politics before e come let eh, push push push osinbajo enter wey osinbajo come go osinbajo come go use hundred million take collect common ticket at the end of the day e no win so people dey feel say this bishop dem na im wan come deceive all di christians wey dey for nigeria heart say ah omena come vote for tinubu o for me o if tinubu if tinubu if pipo wan really put religion for one side because right now as di matter dey go make pipo no dey look tribe as a lot of pipo dey talk say make dem no look tribe make dem no look tribe di same way make dem no look make dem no still look religion matter because di one wey dey rule us right now na christian and muslim osinbajo na christian Why while ogabubu na muslim where is he carry us rich? if na muslim muslim na him wan make we rich where we wan rich. na him wan make this nigerian country great again make muslim muslim make dem do wetin make dem enter but if muslim muslim go bring problem wey go come lead to other muslim come dey oppress christian na that one I know go make sense but the way we take dey see things so people no get choice again because all we they want now na good leader not be religion because religion what wetin religion don't cause for this Nigerian country and eh, not be small war my people not be small thing no, oh. hmm because we no go like hey, eh, make if people they although anybody wey wan vote for this coming election make dem not look anything tribe if na peter obi you know say you go fit become president if na your choice you vote am if na tinubu if na your choice make dem vote am if na still atiku na your choice make dem vote am we know say a lot of people no really want election again a lot of them want their own nation some people want biafra while some people want oduduwa nation because of wetin dey happen dem no believe in this one nigeria matter again dem believe say if dem go on their own way all this uh, all this kidnapping all this oppression go stop here eh, because then, see say di fulani people they take over their land and all those things and the president never wanted to address this matter say this kidnapping too much and many people they try to protect their state make state no content come turn to north wey dia children no dey fit they go school before you know that they kidnap them, they pack them, they come comot for school go come dey request for ransom so my people, hmm, dis matter wey dey for ground e help you because this coming election eh, na elemiloma last yo. eh, this one wey dey for ground so people need to carry their belt make dem tie am well because this coming election e go hot well well because many people now dey dey think about tribe many people now dey think about religion if if this this if people really want be, uh, better of uh, good of nigeria better of nigeria may they just carry this matter of this religion and tribe matter May they put for one side if they know say na tinubu go fit the job mm, if they feel say na cob mm, mm-hmm. if they feel say na atiku mm, but people wey see feel say na oduduwa nation every wey they feel say na oduduwa nation say they wan separate of nigeria everything dey in the hand of uh, hand of god so na only god na go fit save us for dis situation of dis nigeria so alright my pipo as i come across dis news na i tok say make i carry am come here to come share am with una make una let me know wetin una think for di comment section and if una never subscribe make una subscribe so dat una no go miss any latest gist wey i dey upload una bye bye come on our next time bye guys catch my next video bye guys